dhabne suuraa tanaa takka waa hundaatuu maqaa rabbii rahmata xiqqa'aa fi gudda'aan nama qananiisuti maaliif rahmaan jechuun kan rahmanni isaa bal'aadha kan addunyaa irratti kaafiraa fi mu'minallee wal gayu jechu'u ammoo rahiim jechuun kan rahmanni isaa aakhiraatti warra isatti amane qofarratti gabaabbatu jechu'u تبارك الذي بيده الملك ربين موتمان تكا إرين هرك إسا جرت يوكا تإسا تات waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e takkaa ol ta'e guddate wahuwa calaa kulli shay'in qadiir inni waa hundarratti dandaya wanni isa dadhabsiisu hin jiru alladhii khalaqa almawta walhayaa rabbiin isa du'aa fi jiruu uume kan isin jiraachisu kan isin ajjeesu liyabluwakum ayyukum ahsanu camala wanni rabbiin du'aa jiruu uumee isin ajjeesee isin jiraachisuuf isin mokkor'uufi nama isinirraa dalagaa akkaan tolchee dalaguufi kan hin tolchine laalu'u jecha kan dalagaa tolcheef sawaaba yookaa galata heddummeeysee kan balleeyse qixaaxu'u jecha wahuwa alcaziizu alghafuur rabbiin jabaa nama isatti balleesse qixaaxu kan nama balleessaa dhiisee gara isaa deebi'eef araaramu الذي خلق سبع سماوات ربين جبا سمي تربا أومه طباقا والقباق إيه كان والهنتين إيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والربين أومه كيستي فكنا تكا والدداء أكملي تيو hin agartu wanni inni uume hundinuu waan akka qabu kan bareedu farjic ilbasara mee deebi'ii samii rabbiin uume laali hal taraa min fuxuur isii keessatti waan baqaqaa tahe wahi agartaa ثم ارجع البصر كرتين ammas mee itti deebi'ii samii rabbiin uume tana laali yanqolib ilayka albasaru khaasi'aa ijji tee dadhabdeeti sitti deebitii kan ir'uu takkan argin wahuwa hasiir hammeenya keessatti argu irraa garaa murattee ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح سميل فتقد أن تتنا أرجئين بريتش نيجرة وجعلناها رجوما للشياطين أرجيسا بك وان شيطاني إسان درب موت قونه kan urjiisanirraa ibiddi buqqa'ee takkaa qabsiifamee shayxaana waa warri sami'ii je'u dhaggeeffatee takkaa hatee waan dhagayetti hijiba ida'ee warra raaga laalutti himu'uu deemu dhawee gubee ajjeesu. takkaa dhamaayyessu goone wa'aatadnaa lahum cadaaba saciir orma jinni'ii takkaa shayxaanaa kan samii irraa ibiddaan darbamu saniif ibidda azaabaa kan qabsiifamee jiruutu qopheeffamee jira وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ور ربي إسانت كفريف إبد جهنم تجر وبئس المصير يا همين بك أرم كفارا اتداب أولا جراتوس من إبداتي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ormi kuffaaraa sun hoggaa ibidda sanitti darbaman qooqa hamtuu akka qooqa harre'eeti ibidda sanirraa dhagayan wahiya tafuur ibiddi sun danfiteeti takkaa danfeeti hoqa takkaa isaa hoqu takaadu tamayyazu min alghayz ibiddi jahannam sun dallansuu keessa if nyaatee ciccitu utti mummuram utti dhiyaata kullamaa ulqiya fiihaa fawj hogguma tuutti kuffaaraa ibidda sanitti darbamte mara sa'alahum khazanatuhaa warri taligaan ibidda azaabaa harka jirtu malaayikan tuuta san gaafatti wanni jettuun maaltu ibidda kana haqa isin godhachiise alam ya'tikum nadhiir si ergamaan rabbii kan ibidda kanaan isin sodaachisee akka amantan isin godhu isinittin dhufne je'anii gaafatan takkaa gaafii xixu'uu gaafatan qaaluu balaa qad jaa'anaa nadhiir gaafannaan wanni je'an ee dhugumaan namni ibidda kanaan nu sodaachisu rabbirraa nutti dhufe فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء هاتيو وان إني جئو قبلوا دني إنما خجب سيفني أكجنين كتابني ربين nurratti buuse jettan kijibaa waa takka wanni rabbiin buuse hin jiru in antum illaa fii dalaalin kabiir isin waan biraatii miti jallina guddaa keessa jirtan jenneenii je'anii وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أمس أكي جأن odoo waan ergamoonni rabbii je'u dhageenyee waan isaan dhufaniin aylifannee itti dalayne maa kunnaa fi asxaabi saciir ar'a silaa warra ibiddaa wajjiin ibiddatti hin darbamnu je'an فاعترفوا بذنبهم أكست بليسا إساني بيخني fudhatanii quba if ciniinan takka sheenayan waytii sheenan hin fayyanne fasuxqan liasxaabi saciir duuba malaayikan wanni isaanin jettu isin warra azaabati warri azaaba rahmata rabbirraa haa fagaatu takka azaaba keessa taa'a jettiin إن الذين يخشون ربهم بالغيب أمو ور رب أمنه كان هجان مرة فقوجرا ربي إساني صداتني إبادا إساه الدميسا وان إني ديسا جئ إيساني وان إني دلقا جئ دلقني تكا ور waan rabbiin qur'aana keessatti odeesse kan isaan ijaan hin argin kan akka jannataa kan akka azaabaa kan akka guyyaa qiyaama'aati fi waan isa keessa dhufuu dhugoomsee azaaba rabbii sodaatee وان إن جئت دلقوا لهم مغفرة وأجر كبير جرسنيف أرار ما في ثواب قد آت جرة سن جنة جنة إسا كيستي وان فئن هندان أنني أني وأسروا قولكم أو اجهروا به ormi kuffaaraa rabbii muhammaddu waan hamtuu isin jettan kana dhagayee aayata isin tuyxu muhammad irratti buusaa waan jettan suuta qooqa qaqqabadha'aa waliin je'aa jennaan rabbiin aayata tana buusee akki je'een dhoysa'aa qooqa qaqqabadha'aa waan jettan waliin je'a takkaa qooqa ol fuudha'aa dirree baasa'a waan jettan waliin je'a wanni rabbirraa dhokatu hin jiru wanni dirree baasanii je'anii fi wanni dhoysanii je'an rabbi biratti walqixaa hunda quba qabaa. إنه عليم بذات الصدور ربين ونمني جرآك أبو بيخا أكمين وان دبتمي أيسنو ملئسنو ولالة هو ولال جتشو ألا يعلم من خلق سي نمني وان إفي أومه هم بيخو waan isin dhoysitanii dubbattanii fi waan kaanillee rabbiitu uume akkamiin beekuu dadhaba ni beeka jechu وهو اللطيف الخبير ربين كان واهند كيس بيخو هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ربين إسدتشي إسني لافسي akka irra deemtanii irra jiraattan isinii godhe famshuu fi manaakibihaa tanaaf jecha dachii tanarra bakka hunda deema'aa dhaqa'aa takkaayuu deddeema'aa waan itti haajamtan barbaaddadhaa naggadaa fi qonnaa fi waan biraan le'een wakuluu min rizqihii waan rabbiin lafa tanarratti takkaa lafa keessatti isiniif uume nyaadhaa uffadhaa itti fayyadamaa hanga addunyaa tanarra jirtan waan dalaydan dalagaa wa ilayhin nushuur ammoo eega duutanii qabri'ii kaafamtanii guyyaa qiyaama'aa gara rabbiiti deebitanii walitti qabamtan waan addunyaa irratti dalaydanirraa gaafatamu'uu jecha akka namni rabbitti amanee tole jannata seenee aakhiraattis rizqii rabbiin jannata keessatti uume nyaatee dhugee waan fedhe argatuuf akka namni addunyaa irratti. rizqii rabbii nyaatee dhugee uffatee rabbitti kafare ibidda azaabatti gubatuuf jecha أأمنتم من في السماء سئس ور رب كفر نما سمي كيس جرو كان أمرين إسا سمي كيس جرت كان يو waa balleessuu fedhe malaayikaa samii namatti ergu amantanii an yakhsifa bikumul ard dachii isiniin baqaqsee isiniin cittee isin liqimsu irraa isa amantanii fa'idaa hiya tamuur tan yoo isiniin garagalche isin liqimsitee sossootee isin gubbaa teessu. Am amintum man fi samaa takkaa nama samii keessa jiru amantanii an yursila calaykum xaasibaa qilleensa jabaa waan irra baye hunda buqqisee darbu isinitti ergee dhaga'aan isin tumee isin fixu irraa isa amantanii kan isatti kafartaniif duuba rabbii akkatti irree qabu kana sodaadha'a amana'a dubbii isaa dhagaya ammoo yoo diddanii itti kafartan فستعلمون كيف نذير ونن أن إسنين صدا تسكن أكهت أتي بيك أوف جراتا هقا أذاب إجان قرتا دوب قافس شيني أوف جراتا قاف شينا وتكن من تره ولقد كذب الذين من قبلهم أمن در kanneen ummata kee kan si hijibsiise kana dura dabre kan akka ummata nuuh ergamoota nuti ergine hijibsiisanii jiran akkuma jarri kun si hijibsiisetti haa tayuu sababaa isaan akkas dalaganiif jechan itti dallanee balaa itti buusee lafarraa isaan fixee. فكيف كان نكير دوبا أن وان إسان دلقا جبه إسان كتات أقأمو أقأمت أكمو أكامت أقأجتشو أكجتشو مالف أرمي كفارا كان نبي محمد كجب سيسو فانا إكابا يوكا iddoo isaanii shaami fi yamanitti arganii kan akka azaaba ummata luuxitti bu'ee duuba warra si hijibsiises akkas goona haa beekatanii yoo badii tanarraa deebi'uu baatan rabbiin waa hundarratti dandaya'a awalam yaraw ila الطير فوقهم si akka rabbiin waa hunda dandayu allaattii isaan gubbaa barartu laalanii hin hubatanii takka hin arganii sooffaatin tan hoggaa goflaa yookaa kooluu isiidhaa addaan bantee diriirsitu wayaqbidna tan hoggaa goflaa walitti qabattu takkaa waliin dhooytu maa yumsikuhunna illa arrahmaan kan rabbi malee wanni isii qabu hin jirre waan bararu hoggaa inni goflaa isaa samii keessatti addaan banuu fi hoggaa inni walitti qabatu wanni lafa dhayu irraa takkaa kufu irraa isa dhoowwu rabbi malee waan biraatii miti kun wanni isaan garsiisu humna rabbii isaanii mul'attuu tan akka waan fedhe isaan godhuu dandayu isaan hubachiiftu innahu bikulli shay'in basiir rabbiin kan waan uume hunda argu kan isaan tottooyatu waan isaan itti haajaman isaanii godhee waan isaan miidhu isaanirraa qabu'uun kan toltuu dalageef jannata kennee kan hamtuu dalage yoo fedhe qixaaxu. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ما أين نمني أشكر إسنيتي كان رب تين عذاب ربي إسنرا ديبس نمني إسنيتم سي إطاعة ربي جلا إسن باسو هنجر جتشو إن الكافرون إلا في غرور كفار سببا إرجى ربي ددؤوت عذابني نتم بؤو يادو وان براتي متي haala gowwummaa keessa jiran kan shayxaanni yoo waan ergaan rabbii je'u diddan balaan isinittin buutu je'ee isaan gowwoomsee isaan dagu guruur jechuun dagu أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ما أينو نمني yoo rabbiin rooba isinirraa kute takkaa rizqii isinirraa qabe rooba isinii fidu takkaa rizqii isinii fidu namni rabbin tayin kan isin razaqu kan rooba isinii roobsu hin jiru jechuu ballajjuu fi utuwwin wa nufuur haa tayuu ormi kuffaaraa sun odoo kana beekanuu jallina keessa dabranii if guddisanii haqarraa dheeysanii fagaatan أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى سنما كفي فولا لفر الديمت إرك أجيلا أمو أمن يمشي سويا على صراط مستقيم نما أبتي خرا دريرا ديمتو إرك أجيلا ديبسان قافيتنا نما أبتي ميلا خراك أجيلا أر ديمتو إرك أجيلا جتشو كافر نما فولا لفر ديمت فكيفمه takkaa fakkeeffame ammoo mu'minni nama qajeelee karaa diriiraa miilan deemutti fakkeeffame qul huwa alladhii ansha'akum orma kuffaaraa kanneen waan rabbin tayin ibaaduun akka jettu rabbiin keessan kan ibaadanii galata isaa galchuu haqa godhatu isa isiniin jirre isin uumee isin argamsiise wajacala lakum السمع والأبصار kan eega isin uume gurra yookaa dhagayaa isinii kennee ija isinii kennee wal af'idata onnee yookaa qalbii isinii kennee qananii isinii ida'ee itti amana'aa galata isaaf galchaa qoliilan maa tashkuruun haa tayuu isin waan rabbiin keessan isinii kenna irratti galata isaa galchuun keessan waa xiqqisho takkaa akkaan xiqqaata قل هو الذي ذرأكم في الأرض ربين إسا لفتنا الرت إسن أومي إسن جراتشسه وإليه تحشرون kan eega duutanii guyyaa qiyaama'aa qabri'ii kaafamtanii gara isatti yookaa isa duratti walitti qabamtan waan addunyaarratti dalaydanirraa gaafatamu'uu jech ji'iin ويقولون متى هذا الوعد دوب أرمي رب التكفر هقاك يا ما نكافمتن جأنين wanni orma mu'minaatiin ja'an guyyaan qiyaama'aa kun yoom dhufa in kuntum soodiqiin yoo kan dhugaa dubbattan taatan قل إنما العلم عند الله دوبة يا إرجماخية ون إسان جدت ويتي قياما تابت بيق رب برجره rabbi malee namni beekuu danda'u hin jiru وإنما أنا نذير مبين أن وأن براتي متي نما أفقياك يا ماء اسم بيسسي در باسي شنكي قافس أرقمتون isin sodaachisee akka amantanii cinqiisan jalaa baatan isin godhu ji'iin falammaa ro'owhu zulfatan duuba ormi kuffaaraa kan qiyaaman hin dhuftu je'ee moromu eega qabri'ii kaafamanii dirree qiyaama'atti walitti qabamanii hoggaa azaaba if maddi itti ijaan argan sii'at wujuuhu alladhiina kafaruu fuulli warra rabbitti kafaree hammaatee gurraachoma rifannoota keessa وقيل هذا الذي كنتم به تدعون duuba malaayikan azaaba isaanii qopheeysitu wanni orma kuffaaraa saniin jettu azaabni laaltanii gartan kun azaaba addunyaa irratti eega duunee qabri'ii hin kaafamnu jettanii moromtanii hunoo dhandhamaa jettiin qul aro'aytum warra si dhuga'oomsuu dideen akki jettu mee maal jettan. ناهما إن أهلكني الله ومن معي يا ربي نافي نما مؤمنا كولين جرت عذاب بوسى نفتئ أكا اسم فيتنت أو رحمنا تكا نعذاب باتي رحمة نوغئ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم mee eenyu namni kuffaara azaaba rabbii kan isaa laalessu jalaa nagaya baasu namni jalaa isaan baasu hin jiru jechu qul huwa arrahmaanu ammas akki jettuun kan ibaadaa haqa godhatu kan itti dheeysan nama furu rabbii tokkicha karaan haqaa karaa isaa qofa آمنا به أك إني ربي كينيا كان واهند أومتاي أقوم سناجرة وعليه توكلنا وهيوفو إستي إركناجرة فستعلمون من هو في ضلال مبين إسن كفار قياك يا ماء هقا أزاب إسن اتبؤ إجان قرتن nuu fi isinirraa nama jallina mul'ataa keessa jiru beeku'uuf teessan ji'iin qul aro'aytum ammas akki orma kuffaaratiin jettu mee naa odeessa in asbaxa maa'ukum gawra yoo bishaan isin waraabbattanii dhuydanii obaafattan dachiin liqimsitee lafa keessa isin duraa fagaatee waan dhuydan dhabdan faman ya'tiikum bimaa'in maciin eenyu namni bishaan yaa'u kan harkaan takkaa okole'een dhaqqabdanii waraabbattanii dhuydanii obaafattanii jiraattaniin isinii fidu ji'iin namni isinii fidu hin jiru jechuu yoo rabbii guddaa taate malee duuba rabbii akkatti isin qananiise akkamitti dhugoomsuu diddan hoggaa qaraatii suuraa tanaa bimaa'in maciin je'anii fixan allahu rabbul caalamiin je'uun ni barbaadama. معنان إسا ربيت بشان اتهاجما نما في دجتشو سورا تباركات نما إسيك أرأو نشفاتي عذاب قبرئي إراد أوتي استغفار إسا قوتي هنق ربين إساف أرار متي أك هديثة أفه درسين إبسدي في ترباتمي سديتي هنقن